kuwashize hamwe aya majwi nifasigereyeho amakuru yarahagarariwe na Eddie Gwema naho kuri micro Mike na Fidel Niyongabo ndabasezeye ndabifuriza amahoro n'amahirwe
iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri na kabiri mu rwanda mudukurikira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika abadukurikira kuri interineti mwajya kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu turi no kuri facebook na youtube voa radiyo yacu muri uyu mwanya muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabashubuje mwese kandi mbaha ikaze mu makuru yacu y'aka kanya injyane za politiki zadutse mu burundi mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu zatumye igisata cy'abaharanira agateka kazina muntu gicikamo kabiri bamwe babona ko imyaka itanu ishize yabaye mibi muri icyo gisata abantu baricwa ukamenya nta kibaye abantu baracanyuruzwa bagatorwa imibyimba bakagenda mazima yongwe harakoma gatoya ukaza wumva umuntu arapfunzwe bakacigwa imanza batanitabye no kwitaba canke n'imanza nazo ntizikurikiza amategeko uwo ni erari nibizi atwara urunani rw'abaharanira agateka kazina muntu bahunze igihugu ku rundi ruhande abatahunze bakorera muri icyo gisata bashinja nibizi nabo bakorana kuba ibikorwa byabo ari nk'iby'umwanzi w'igihugu ni ibikorwa akenshi usanga bihengamye ari ibikorwa bivuga igihugu kutariko ari bigomba gusubiza inyuma itsimbatazwa ry'agateka kazina muntu ari ibikorwa bihigira inyungu abipfuza ubutegetsi budaciye mu matora uyu ni gerard hakizimana atwara ishyirahamwe forcom f rirwanya ikimenyane n'akamwana wa mama mu burundi kandi abanyagihugu ba mu ntara zihana imbibi n'u rwanda repubulika ya demokarasi ya kongo na tanzania bafite impungenge z'uko bashobora kwandura ku bwinshi virusi ya korona kubera urujya n'uruza rw'abantu baca mu nzira zitemewe n'amategeko minisiteri y'ubuzima muri uganda yo iratangaza ko umubare w'abantu barimo kwandura virusi ya korona mu gihugu wiyongera cyane abasaga igihumbi banduye mu minsi itatu ishize bikaba ari ubwa mbere biba kuva icyorezo kihadutse naho inaha muri leta zunze ubumwe za amerika leta mirongo ine n'icyenda kuri mirongo itanu zigize igihugu zaraye zirangije kwemeza burundu ibyavuye mu matora yo ku itariki ya gatatu y'ukwezi gushize kwa cumi na kumwe aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya ntimujye kure amakuru yacu turahera kuhavugwa hirya no hino ku isi abaturage bagana bategereje kumenya umukuru w'igihugu cyabo mushya naho polisi y'igihugu iratangaza ko abantu batanu bamaze kwicirwa mu mvururu za politiki thomas kamirindi aduha ibindi bisobanuro kuri iyi nkuru komisiyo y'igihugu y'amatora imaze gutangaza amajwi y'agateganyo yo mu ntara cumi n'imwe kuri cumi n'esheshatu zigize ghana perezida nana akufo ado ushaka manda ya kabiri y'imyaka itanu ari imbere gato y'uwo bahanganye john mahama w'ishyaka ndc abayoboke b'ishyaka npp rya perezida akufo ado batangiye guteranira imbere y'aho atuye biteguye kubyina insinzi naho abayoboke b'ishyaka ndc nabo batangiye guteranira imbere y'ibiro bya komisiyo y'igihugu y'amatora baririmba banabyina john mahama asa n'ushaka gusesa amasezerano yasinyanye na perezida akufo ado bombi barahirira ko bazemera ibizava mu matora nta mananiza kandi ko bazirinda kubiba urugomo mu bayoboke babo ejo ku mugoroba mahama yaravuze ngo azarwanya ibikorwa byose bigamije kumwiba itora hagati aho polisi ya ghana yatangaje uyu munsi ko yabaruye imvururu mirongo itandatu zishamikiye ku matora kuva ku munsi w'itora ejo bundi kuwa mbere esheshatu muri zo zavuzemo n'amasasu yishe abantu batanu uretse ibyo ariko indorerezi mpuzamahanga zemeza ko amatora yabaye mu ituze muri rusange ugereranije no mu bindi bihugu byo muri afurika y'uburengerazuba gineya na cote d'ivoire nabyo bivuze bivuye mu matora yamenetsemo amaraso uretse amatora y'umukuru w'igihugu cya ghana abaturage batoye kandi icyarimwe ku wa mbere n'inteko ishinga amategeko ibyavuye muri aya matora yose bishobora kumenyekana ejo ku wa kane etiyopiya iramagana amaperereza yigenga ku ntambara yo mu ntara ya tigiri ibisobanuro kuri iyi nkuru murabigezwaho na fideli niyongabo ivyo bibaye mu gihe amakungu yateye akamo leta kayisaba gukorera mu muco kurushiza ku bijanye n'ingwano imaze ukwezi hagati y'inteko za leta ya etiyopiya n'inteko z'intara ya Tigre iyo ngwano imaze guhitana abantu ibihumbi n'ibihumbi barimwo abasivili amashirahamwe aharanira agateka ka muntu yaratangaje amakuru kuri bumwe mu bwicanyi bukabije bwabereye mu ntara ya Tigre hari ubwoba ko ubundi bwicanyi nk'ubwo bwabaye muri iyo ntara Redwan Hussein umwe mu bategetsi bakomeye ba leta ya Ethiopia yabwiye abamenyeshamakuru ku munsi wa kabiri ku muhingamo kw'igihugu ciwe kizotumira abantu bo hanze kugira bagifashe niyo cumva ko cananiwe kugira amatohoza conyene ubwaco yatangaje ko kwibaza ko leta idashobora kugira amatohoza nk'ayo ari ukuyikengera impungenge zitera ziyongera mu ntara ya tigre yugaye ku makungu mu gihe abanyagihugu baho imiliyoni zitandatu bakeneye imfashanyo z'ibifungurwa n'imiti zihutirwa abagera ku miliyoni muri bo barataye ingo zabo perezida wa turukiya tayyip erdogan aramenyesha ko azaganira na joe biden watorewe kuba perezida wa leta zunze ubumwe za amerika ku migenderanire itifashe neza muri iki gihe hagati y'igihugu cye na amerika ibindi kuri iyi nkuru murabigezwaho na fideli niyongabo perezida erdogan ntabona ko amerika ishobora gufatira ibihano igihugu ciwe kubera caguze ubuhinga bwo kwivuna za misiri mu gihugu c'uburusiya imigenderanire hagati ya amerika na turukiya yaratosekaye inyuma y'uko ico gihugu kiguze ubwo buhinga imigenderanire hagati y'ivyo bihugu vyompi yaratosekaye kandi bivuye ku kutumvikana hagati yavyo ku vyerekeye igihugu ca siriya hamwe n'ipfungwa ry'abakozi b'ubuserukizi bwa amerika n'abanyamerika muri ico gihugu mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru imbere uko agira urugendo mu gihugu ca azerbaijan Erdogan yavuze ko hakiri kare cyane kugira agire icyo avuze kuri leta nshasha igiye kujaho muri Amerika ya Joe Biden yanebaguye imigambi yiwe yatangaje ko borindira Biden agashikira amabanga yiwe ya perezida ngo mu nyuma yaho azokwicara baganire ibintu bimwe bimwe nawe nk'uko baganiye n'amaleta ya Amerika muri kahise kuba Turkiya yaguze ubuhinga bwo kwivuna amamisire bwitwa S400 mu Burusiya byatumye Amerika ishobora gufatira ibihano ico gihugu mu ntango z'umwaka uza hamwe inama nshingamateka yokwemeza itegeko ritegekanya amafaranga yakoreshwa mu byo kwivuna abansi
radiyo ijwi rya amerika igiye kubona umuyobozi mushya nibyo geoffrey mutagoma atubwira
ejo kuwa kabiri bwana biberaji yamenyesheje abakozi bose b'ijwi rya amerika ko igihe cye cyo kuri uwo mwanya kirangiye kandi ko yifurije umuyobozi mushya amahirwe mu kuzuza inshingano zo kugera ku cyerekezo ijwi rya amerika rigamije nyuma yo kwegura kwa bwana biberage michael park uyoboye ikigo cyigenga cya guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika gishinzwe iby'itangazamakuru mpuzamahanga usagm ari nacyo ijwi rya amerika ribarizwamo yahise agena uwitwa robert riley kuba umuyobozi mushya uyu riley yigeze kuyobora ijwi rya amerika mu mwaka w'ibihumbi bibiri kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri bwana riley kandi yigeze kwandika ashyigikira umuyobozi mukuru w'ikigo cyigenga cya guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika gishinzwe iby'itangazamakuru mpuzamahanga michael park ubwo umucamanza w'urukiko rw'igihugu yategekaga paka guhagarika kwica amategeko agenga uburenganzira bw'abanyamakuru b'ikigo ayoboye uwo mucamanza yamutegetse kureka kwivanga mu mikorere y'itangazamakuru ry'ijwi rya amerika no guhagarika iperereza ku byo ritangaza hashize imyaka irenga ibiri perezida donald trump wa amerika agennye michael park kuba umuyobozi mukuru w'ikigo cyigenga cya guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika gishinzwe iby'itangazamakuru mpuzamahanga iki kigo kigizwe n'ijwi rya amerika radiyo iharanira ubwigenge bw'uburayi n'ibindi bigo by'itangazamakuru biterwa inkunga na amerika birimo radiyo televiziyo iharanira ubwigenge bwa cuba radiyo iharanira ubwigenge bwa ziya radiyo sawa n'ishami rya televiziyo alhura byombi bishinzwe amakuru mu rurimi rw'icyarabu yo mu burasirazuba bwo hagati na afurika ya ruguru
barakoze bagenzi bacu batugejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi ni radiyo ijwi rya amerika mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc turi no kuri facebook na youtube voa radiyo yacu radiyo yacu ni mu ijambo rimwe mwakurikira kandi ibiganiro byacu ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ibiganiro byacu birakomeje itariki ya cyenda y'ukwezi kwa cumi n'abiri uko umwaka utashye amahanga ahimbaza umunsi mpuzamahanga wahariwe gukingira abaharanira agateka kazina muntu mu myaka itanu ishize mu burundi abakorera muri icyo gisata bamwe barahunze abandi baguma mu gihugu bamwe bashinja abandi ko bakorana na leta abandi bagashinjwa gukorana n'abarwanya igihugu umunyamakuru w'ijwi ry'amerika pierre claver niyo nkuru aragaruka ku bikorwa byaranze ayo matsinda muri iyi myaka itanu ishize injyana za politiki zadutse mu burundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu zatumye igisata c'abaharaniye agateka kazina muntu gicikamo kubiri bamwe barahunga abandi basigara mu gihugu abahunze igihugu babona ko imyaka itanu iheze yabaye mibi muri ico gisata erari nibizi atwara urunani rwabo coalition burundaise de défenseur des droits de l'homme yavyiganije ry'amerika kuri uyu munsi hahimbazwa umunsi mpuzamakungu w'abahariwe abantu baricwa ukamenya nta kibaye abantu baracanyuruzwa bagatorwa imibyimba bakagenda amazima yongwe harakoma gatoya ukaza wumva umuntu arapfunzwe bakacigwa imanza batanitabye n'ukwitaba canke n'imanza nazo ntizikurikiza amategeko nk'umumenyeshamakuru agiye gutohoza baciye bamufata atakibi yakoze uharanira agateka akazina muntu akagenda gukurikirana aho bariko barahohotera umuntu akaca afatwa nka rusansi miri kwiraba mu bakozi ugasanga itumye abarundi bagaruka muri bimwe by'intambara y'ubwoko ku rundi ruhande ariko abatahunze bakorera muri ico gisata bagiriza ba nibizi n'abo bakorana ko ibikorwa byabo ari nk'ivy'umwansi w'igihugu gerard hakizimana atwara ishirahamwe foricone f rigwanye ikimenyane na kamwana wa mama kuri mikoro y'ijwi ry'amerika ni ibikorwa akenshi usanga bihengamye ari ibikorwa bivuga igihugu kutariko ari bigomba gusubiza inyuma itsimbatazwa ry'agateka muntu ari ibikorwa bihigira inyungu abipfuza ubutegetsi budaciye mu matora abahunze bobo siko babibona erani n'ibizi arongoye urunani rwabo yemeza ko batarabwa ryiza kuko badoma urutoke ku bitagenda neza mu gihugu bahunze twebwe tuvuga rumwe n'amategeko icyo ni icitwazo mu gihe werekanye aho ibikorwa bya leta bicumbagira yuko uri kurakorana n'ubutavuga rumwe na leta kutavuga rumwe na leta ni uburenganzira bw'umuntu uwo ari we wese binategekanijwe mu mategeko nimba turunka n'ayo makuru tuyahabwa n'abo muri leta turakorana n'abarundi bose mu budasa bwabo icyerekana ko tutari abansi ni uko umunsi abo batari muri leta bahavuye canke bagahohoterwa nk'uku bariko bahohotera abandi baza birukira twebwe imyaka itanu iheze n'abakorera mu gihugu bavuga ko itaboroheye kuko baburabujwe n'ibikorwa byabo byo gukingira agateka kazina muntu gusa gerard hakizimana arashima ko bataruhiye ubusa haravuzwa iby'ihonyabwoko ntiryaba twaravuga ko atakintu na kimwe kiranga ko hoba ihonyabwoko mu burundi gihari hari abavuga ko amatora atoba ibyo byose byarabaye kandi biba amahoro n'umutekano murabona ko urundi bwaraye bukuwe muri bya bihugu byigwa muri ka kanama k'ishami mpuzamakungu oni zaba n'impunzi ziri inyuma y'igihugu zahungutse ku bwinshi tukadushima ingene gateka kazina muntu kifashe uno munsi twaragiye turahogwa ukuri twashikiriza ko tudashyigikiye abagombye gutembagaza ubutegetsi leta y'u burundi yemeza ko itazohengeshanya gukingira agateka kazina muntu n'abagaharanira prosper ntagwamiye umuvugizi wa leta yabivuze kuri uyu wa kabiri ariko arashima ingingo y'inama nkuru y'umutekano y'ishami mpuzamakungu oni yo gukura uburundi ku rutonde rw'ibihugu bibangamiye umutekano ku isi uburundi burabandanya kumenyesha amakungu ko agateka kazina muntu kubahirijwe ko abenegihugu bari ku kivi mu bikorwa by'iterambere leta y'uburundi iboneyeho aka karyo ko gusubira kwiyemeza kandi kubandanya ihagarariye amahoro n'umutekano nkako iryo ni ryo hangiro rya leta naho biri uko iyo leta yagirizwa guhohotera ako gateka ndetse abashingwamanza baramaze gushikana amadosiye atari make muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha sepegi y'abakekwa ko ayo mabi metre rambere nigarura ni umwe muri abo bashingwamanza abantu barenga ibihumbi bibiri nibo bashoboye gutanga amakuru n'ivyagiriji biraheza birashikanwa mu biro vy'umushikizamanza wa sentare mpuzamakungu mpanavyaha ari naco mbere icatumye mu harugururwa amatohoza nyezina n'amadosiye rero yatanzwe harimwo abari mu gihugu n'abari hanze bategerezwa rero nabo guhinyuza amakuru baronse ibyo bita verifikasiyo tukibaza yuko atagihe kinini gisigaye kugira ngo basabe isentare kubaha uruhusha rwo gutanga imitahe ku bakekwa ko ibyo byaha bakubitwe intahe mu gahanga kuko ibyaha byakozwe mu burundi n'ibyaha bitagirirwa ikigongwe ni ibyaha bitata igihe urunani rw'abaharaniye agateka kazina muntu mu burundi rwemeza ko ibice birenga mirongo umunani ku ijana byabo basigaye bakorera hanze y'igihugu kuri uyu munsi oni isaba amaleta ku isi gukingira abitangira abandi mu gukingira agateka kazina muntu mu itangazo ryayo oni yibutsa ko abo bakwiye gukora ataho begamiye haba kuri leta canke ku migwi igwanya leta cekraveni nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika umubare w'abantu barimo kwandura virusi ya korona muri uganda urimo kwiyongera cyane ku buryo imibare mishya itangazwa na minisiteri y'ubuzima yerekana ko abasaga igihumbi ari bo bamaze kwandura mu minsi itatu ishize bitari byakabayeho kuva aho icyorezo cyadukiye mu gihugu inkuru irambuye n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika muri uganda ignatius bahizi minisiteri ishinzwe ubuzima bw'abantu itangaza ko icyorezo cya covid cumi n'icyenda gitangiye gukwirakwira mu bantu bari hejuru y'imyaka mirongo itandatu kandi cyari cyaratangiriye mu bafite imyaka yo hasi avugana n'abanyamakuru kubagezaho imibare mishya y'abanduye uwungirije minisitiri ushinzwe iby'amagara y'abantu joyce kaducu yavuze ko ibi bisobanuye yuko n'umubare w'abahitanwa n'iki cyorezo ugiye kwiyongera As Ugandan outbreak has progressively shifted from the younger population...
Ati ubwo iki cyorezo gikomeje kuva mu bakiri hagati y'imyaka mirongo itatu kugeza kuri mirongo itatu n'icyenda ubu akaba gitangiye kwibasira abantu bakuze guhera ku myaka mirongo itanu no kuzamuka bivuze ko tugiye kubona abantu benshi muri iyi myaka batangira gupfa ubundi abantu ntabwo bari barimo kurwara bikabije cyane ariko ubu bagiye gutangira kurwara kugera kuremba bivuze ko n'umubare w'abazapfa uziyongera twese ibi biduteye impungenge kandi imibare y'abandi yatangiye kurenga ububasha bw'igihugu gifite mu by'ubuvuzi abashinzwe iby'ubuzima bagaragaza ko ibipimo byakozwe ku itariki ya gatandatu ukwezi abantu amagana arindwi n'umwe basanganywe iyi virusi naho ibipimo by'umunsi wakurikiyeho byo biyisanga mu bantu magana atandatu na mirongo itandatu bivuze ko mu minsi ibiri yonyine abantu basaga igihumbi na magana atatu banduye iki cyorezo akaba abaye ubwa mbere mu gihugu kwandura umubare munini nk'uyu mu gihe gito cyane kuvaho icyorezo cyadukiye hano mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka minisitiri kaducyu yanavuze ko leta irimo gutegura indi migambi yo kwirinda iki cyorezo gishobora kuba kirimo congerwa umuvuduko n'ibikorwa bya politiki byo kwiyamamaza biri mu gihugu ubu ngubu muri iyo migambi leta irimo gutekerezaho yasobanuye ko harimo gusubizaho amabwiriza ya guma mu rugo ni muri urwo rwego rw'ibikorwa bya politiki leta ivuga ko birimo gukusanya imihumbi y'abantu bamwe mu bakandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu robert cyaguranyijwe nka bob wine w'ishyaka rya nup hamwe na patrick amriat w'ishyaka rya fdc baherutse gufatwa n'igipolisi bashinjwa kurenga ku mabwiriza yo kwirinda iki cyorezo kubera ko bakoraga amanama ahuza abantu benshi cyane kandi akanama gashinzwe amatora karabategetse kutarenza abantu magana abiri mu manama yabo ya politiki icyakora mbere y'uko ku kwiyamamaza gutangira imirimbanyi hamwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi babusabye kuba busubitse aya matora kugeza ubwo iki cyorezo kizagabanukira bavuga ko bigoye kubuza abaturage kwitabira amanama yo kwiyamamaza muri politike ariko leta irabyanga nubwo mu kwezi kwa gatandatu perezida museveni yari yaravuze ko igihugu kitazategura amatora mu bihe nk'ibi by'icyorezo cya korona gusa nanone ukurikije ibyatangajwe na perezida museveni ubwe mu kiganiro aherutse kugeza ku banyagihugu gifashe kuri iki cyorezo umubare w'abo kirimo kwicura cyari mutoya cyane ugereranyije n'uwabanduye ati nk'uko bigaragara ab'iki cyorezo kirimo guhitana abacyari bakeya kubera imigambi yo kwirinda ikaze twari twarashizeho mbere icyo gihe abarwayi bari bakeya cyane bivuze ko n'abavuzi babitagaho cyane ariko n'aho bigeze tugomba gukoresha imbaraga imibare ya minisiteri ishinzwe ubuzima bw'abantu yerekana ko abanduye bari hafi ibihumbi makumyabiri na bine ku bihumbi amagana atandatu na mirongo itanu na bibiri bamaze gukorerwa ibipimo by'amagara iyo mibare isobanura ko hafi ibihumbi icumi kuri bo bamaze kuvurwa bagakira naho amagana abiri na barindwi bo akaba bamaze gupfa hagati aho minisiteri yaburiye abantu kugabanya ingendo zitari ngombwa cyane cyane cyane zigana mu mujyi wa kampala kuko ariho havumburwa umubare munini w'abandura buri munsi kuruta ahandi hose mu gihugu n'ubwo n'utundi turere twose turimo abarwayi iyi minisiteri kandi ikanasaba abantu kutisuka mu biturage bava mu mujyi wa kampala mu bihe byo gusoza umwaka byegereje kugira ngo batahajana uburwayi ubusanzwe umubare munini w'abantu batuye kampala no mu yindi mijyi basubira mu byaro aho bavuka kuba hamwe n'imiryango yabo mu bihe by'iminsi mikuru ya noheli no gusoza umwaka ignatius bahizi ijwi rya amerika uganda tukivuga ku bijyanye n'icyorezo cya covid cumi n'icyenda abanyagihugu ba mu ntara z'uburundi zihana imbibi n'u rwanda repubulika ya demokarasi ya kongo na tanzania bafite impungenge ko bashobora kwandura ku bwinshi virusi ya korona kubera urujya n'uruza rw'abantu binjira mu gihugu baciye mu nzira zitazwi imbere y'amategeko ni inkuru ijwi ry'amerika yabateguriye ifatanije n'abanywanyi bayo mu burundi turayisomerwa na desire hatungimana uri i kigali mu rwanda nubwo imbibe nka zose zisa n'izicugaye bamwe baremesha kiyago basanzwe bafasha mu bijanye n'amagara y'abantu bo mu ntara zo mu buraruko bw'igihugu bavuga ko hari abantu bajabuka imbibe baza canke bagenda muri kongo no mu rwanda ivyo biruko no mu ntara zo mu bumanuko bushira ubuseruko bw'igihugu nko mu ntara ya rumonge iri ku nkengera z'ikiyaga tanganyika aho abava tanzania na kongo bakunze gushikira kubw'imirimo baharangurira abanyagihugu bavuganye n'isoko ryacu bo muri ako karere bavuga ko bafise amakenga hanini ku bantu binjira badapimwe turafise nk'umweha wo muri gitazi uri muri mu ntara ya rumonge hakabaho uwo bita mu kiringi uri muri kabezi muri ntara ya bujumbura hariho n'ahandi hantu nyine hakunda kuba hari abantu aha muri kabezi no ku nyamugari no mu ruziba aho bita kuri olympique aho hose barahinjirana barobyi rero mu ncamake uko iyo myeha yose iri barapfuye kuhashira n'abapima kuko hari uruja n'uruza rw'abantu benshi cyane bapfa hakurya bagira kandi barihisha we ntushobora kumenya ko yaraye muri kongo cyangwa amaze iminsi kuko atari umurundi atari kwakura imbibe ziruga yariko baracengetera arashobora kuza avuye muri kongo akakirwa n'uvuye mu burundi uko bahurira mu mazi hagati n'ijoro bagahanahana abantu bamwe bakaza abandi bakaza umuremesha kiyago wo muri komine kabezi avuga ko bene abo bantu babatera ubwoba bwo kwandurikiza kuko benshi bashikira mu mihana yabo ataco binona nk'abo bantu bazi bagasomukinwa none ko bashyikira mu miryango yabo hama bukeye mu gatondo basanga bagiye mu ngoro y'imana gusenga ndabona ntituramenya ko yaje yashyikiye mu muryango hama mu gatondo akaza gusenga bajya abantu bicara nabo mu ngoro ahantu ku masengero menshi no muri uyo muryango adashobora gusuka ajanye ibiyomuge umwana wiwe mu gatondo agasuka ku ishuri nawe ashika nareka kuyambira papa wiwe none hoho aho hose turafise amakenga benshi bazana mu za rumunge mbega tumenya gute ko batumwe no kubatatu ibintu biri uko mu gihe abanyagihugu basa n'abatacitayeho ibyo kwirinda kwandurikiza ca virusi ya korona ingingo yo gukaraba amazi meza n'isabuni mu ntoke ni imwe mu zari zageragejwe kubahirizwa isoko ry'ijwi rya amerika ryaciye mu bibanza bitandukanye ritubwira ko indobo z'amazi yo gukaraba zigiteretswe mu bibanza abajejwe intwaro bategetse ko zijamwo ariko kenshi ugasanga ziragaragara ata amazi bashizemwo izo usanga zirimo amazi nazo ugahura atasabune ukaraba ihari ingingo yo gusiga imetero hagati y'umuntu n'uwundi ikurikizwa mu masengero amwe amwe gusa naho nyene abakristu bashitse hanze baca baramukanya ukuri kwamye mu kugumbirana mu gukorana mu ntoke mbere bakanasomana icibagiwe co n'ikoreshwa ry'ubufukamunwa no kwa muganga abakozi baho ni bato usanga babwambaye nko ku bitaro prince jean charles isoko ryacu ryaciye rivuga ko n'ababwambara ari nka cumi ku ijana gusa uyu munyagihugu aba mu ntara ya gitega afise impungenge ko ikiza ca virusi ya korona gishobora kubangamira abantu kubera uku kudakurikiza ingingo zo kukigwanya bari bagize ivyo gukaraba ndabona benshi babihevye bibaza nk'ikiza caraheze kandi kitarahiye ahubwo n'abasore babyijukire babishyiremo ingingo hamwe no mu masoko hose tuzatwinjira ariko tubanje gukaraba naho mbona tuba turiko turikingira ahandi ho bakabifata minenegwe kirasubira gukwiragira mu gihugu usange tugize ingorane kandi hari hafashwe ingingo nziza kukigwanya ubushikiranganji bw'amagara y'abantu buherutse gutanga ikiganiro ku bamenyeshamakuru buvuga ko abafashwe n'icyo kiza biyongereye muri amezi abiri aheze kandi ku bice mirongo icyenda na bitanu babaje bava mu bihugu vyo hanze na cane cane abaca ku kibuga c'indege muri rusange abinjiye mu gihugu bashikira mu kato mu mahoteli atandukanye ariko amatohoza yakozwe n'isoko ryacu ni uko abo bitwa ko bari mu kato ni uko atawukurikirana imibereho yabo maze bigatuma hasohoka amahoteli bakaja kurondera ivyo bakenera twovuga nk'abatwiganiye ko bashobora kuja kwimwesha kurondera utwo bakenera ku masoko n'ahandi muri uku kwezi kwa cumi na rimwe guheze umushikiranganji tadendi kumana yarasiguriye abanyagihugu ku bijanye n'ingene boshigikira mu kugwanya virusi ya korona by'ukuri bugaruka kuri za ngendo zo kutaramukanya kutagwana mu nda no gukaraba kenshi gashoboka n'amazi meza n'isabune tugize iminsi tubisubiramo aka gahengwe imana yaduhaye ntidusamare kuko murazi yuko mu bihugu byose baronse agahengwe barijajara ikigaruka yigwije na gatatu by'ukuri umwe wese ahari amenye yuko ari uruhara rwiwe atari akazi konyine k'ubukiranganji bw'amagara y'abantu ahubwo ari umurundi wese kugeza ubu abamaze kwandura virusi ya korona mu gihugu cyose baharurwa ku majana atandatu na mirongo icyenda na babiri ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwemeza ko ari umuntu umwe amaze kwitaba imana ariko amakuru dukura hirya no hino mu bantu aremeza ko hari abantu ibipimo byerekanye ko bafite icyo kiza kandi kikagira ko kikabahitana ubushikiranganje ntibubimenye Desire atunga imana urakoze kuri iyi nkuru ijwi rya amerika ryateguwe rifatanije n'abanywanyi bayo mu burundi
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
inaha muri leta zunze ubumwe za amerika leta mirongo ine n'icyenda kuri mirongo itanu zigize igihugu zaraye zirangije kwemeza burundu ibyavuye mu matora yo ku itariki ya gatatu y'ukwezi gushize kwa cumi na kumwe ku wa mbere w'iki cyumweru gitaha koleji y'abatora niyo itahiwe gutora umukuru w'igihugu nk'uko biteganywa n'amategeko thomas kamirindi arakomeza iyi nkuru kugeza n'ubu trump yanze kwemera ko yatsinzwe abavoka be bavuga ko bazakomeza kurwanya insinzi ya biden kugera igihe konguresi izaba irangije kubarura amajwi yo muri koleji z'abatora mu kwezi kwa mbere gutaha mu itangazo baraye bashyize ahagaragara baremeza ko atari ubwa mbere amatora akemanzwe kugera nyuma y'itariki ntarengwa yo kwemeza ibyayavuyemo ku rwego rwa za leta kuri bo itariki ya nyuma ni iya gatandatu y'ukwezi gutaha bahereye ku nyandiko y'urukiko rw'ikirenga mu makimbirane yo mu matora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri ivuga ko ibarura ry'amajwi muri konguresi ariyo ntambwe ya nyuma na nyuma itajuririrwa gusa rero ibirego byinshi batanze mu nkiko zo muri leta zitandukanye byose byabaye imfabusa kubera ko ubura ibimenyetso simusiga byerekana ko koko amatora yaba yarabayemo amakosa cyangwa se ko Trump yaba yaribwe amajwi nk'uko we nabo bahora babivuga si bo bonyine ariko basaba inkiko kwambura insinzi Biden umudepite witwa mike kelly uhagarariye leta ya pennsylvania muri kongeresi y'igihugu n'abandi banyapolitiki b'abarepubulikani batandukanye batanze ikirego kimwe mu rukiko rw'ikirenga rwa leta ya pennsylvania bavuga ko amatora yo muri iyi leta yabayemo amakosa ahagije ku buryo rukwiye kwambura insinzi biden muri iyi leta ya pennsylvania iri mu burasirazuba bw'igihugu urukiko rw'ikirenga rwa pennsylvania rwavuze ko batanze ikirego cyabo batinze bityo baba baratsinzwe bajuririye byihutirwa urukiko rw'ikirenga rw'igihugu cyose nta gisobanuro na kimwe rutanze ejo mu mugoroba w'ijoro rwaciye iteka ruvuga gusa ko rudashobora kwakira ikirego nta kindi rwarengejeho bityo nacyo kiba kibaye imfabusa burundu nta handi rero bashobora kujuririra ejo bundi ku wa mbere ikirego cya kabiri cyageze mu rukiko rw'ikirenga rw'igihugu cyatanzwe na ken pakiston minisitiri w'ubutabera wa leta ya texas iri mu majyepfo yo hagati y'igihugu ararusaba kwambura insinzi biden rukayiha trump muri leta enye avuga ko amatora yazo yabayemo amakosa akomeye arizo georgia mu burasirazuba bw'amajyepfo y'igihugu michigan mu burengerazuba bwo hagati pennsylvania na wisconsin ntacyo urukiko rw'ikirenga ruravuga kuri iki kirego cya pakiston inshuti mwarimu duteze amatwi aha niho dusoreje ibiganiro twari twabateguriye ndabashimira cyane kuba mwahisemo gukurikira radiyo yanyu ijwi rya amerika nshimira na bagenzi banjye bamfashije gutegura amakuru no kuyabagezaho aho baherereye hose mu ngo zabo kubera icyorezo cya virusi ya korona aya makuru yegeranijwe na fatuma karara animase yarahagarariwe na edi rwema kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi ubafashije kuyakurikira tubifurije mwese amahoro n'amahirwe mukomeze kandi kwirinda icyorezo cya virusi ya korona